Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazungi kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ku yagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse diane mwaramutse n'abaduteza amatwi turayahera ku mugabane wa afurika ibiganiro by'amahoro muri santara afurika byarangiye ejo ku munsi w'imana ata ntambwe ziboneka zatewe ibiganiro byatanguye ku munsi wa mbere ariko nta mihari yitwaje ibigwanisho yabyitabiriye kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baranse kwitaba ubutumire bahawe na leta perezida faustin alkanje twadera yaremereye abanyagihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri inyuma yo gutsinda amatora ko azotunganya ibiganiro byo gusubiza hamwe abenegihugu abahinga mu karere bavuga ko ibiganiro vya mbere kwari ukugerageza kwikundwa kaza k'umakungu mu gihe ico gihugu kiri mu bihano vyo kutagura ibigwanisho cafatiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu onu mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ahandi havugwa ibiganiro ni hagati y'uburusiya na ukraine perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuze ejo ku munsi w'imana ko intumwa ziwe mu biganiro ziriko zirihweza neza ivy'uburusiya busaba ko igihugu ciwe kitogira uruhara uruhande gihengamiyeko perezida zelenski yemeza ko ivy'uburusiya busaba avyumva kandi ko biriko biraganirwako ndetse vyigwa ko mu buryo bwitonze yabivugiye mu kiganiro yahaye ibimenyeshamakuru vyigenga bitari bike vyo mu burusiya ukraine yamye ihakana ivyo uburusiya busaba ivuga ko abanya ukraine bonyene aribo bihitiramwo uko bifuza ishusho y'igihugu cabo n'aho begamira muri iki kiganiro n'abamenyeshamakuru b'abarusiya perezida zelenski yagirije perezida w'uburusiya vladimir putin kuba ariko aradindiza ibi biganiro no kubandanya intambara avuga kandi ko ari uko ari babiri ari nkenerwa ko basinya amasezerano agasaba perezida putin guhaguruka akamusanga ahari bakabonana ibiganiro byo guhagarika intambara imaze ukwezi kurenga muri ukraine byashimikiye cyane cyane ku gusaba ukraine guhagarika kwiyumvira kwiyunga na otani no kwaka ibigwanisho abadakwiye kuba babifise izi mpande uko ari zibiri zitekanya gusubira guhura amaso mu yandi muri indwi muri turukiya
washington ijwi rya amerika
nayo umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ejo kuri uyu munsi wa mbere wiyemereye ko ari wo warashe urica abapolisi babiri ba israeli mu itangazo wasohoye kuri site yawo ya interinete yitwa amak uwo muhari uvuga ko babiri mu bagwanyi bawo baciye baraswa ejo ku munsi w'imana ejo mu ibarabara ryo mu gisagara ca hadera kiri mu buraruko bwa israeli ico gitero cakomerekeyemwo abandi bantu cumi inyuma yo gutana mu mitwe kwaciye gukurikira ku bw'iyo site ya interinete y'uwo muhari iki ni igitero ca mbere wemanze kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi muri israeli ubu bwicanyi bubaye mu gihe abashikiranganji bane b'ibihugu vya barabu hamwe n'umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu bakoraniye mu bumanuko bwa israeli mu nama murako yo muri ako karere mu makungu kandi ni muri afghanistan abatalibani barahagaritse ibiganiro vy'ijwi rya amerika na bbc y'abongereza vyahora bica ku mateleviziyo yo muri afghanistan iyi ni ingingo nshasha mu zindi zafatiwe uburenganzira bwo kumenyesha amakuru kuva abatalibani bafashe ubutegetsi mu kwezi k'umunani bibiri na mirongo ibiri na rimwe ijwi rya amerika hano i washington ryaraneguye iyo ngingo ryongera risaba abatalibani kwisubirako kuri yo nayo bbc y'abongereza isaba abatalibani guhagarika iyi ngingo badatevye abamenyeshamakuru bakunze kuza barafatwa bafungwa muri afghanistani kandi bagahohoterwa n'abajejwe umutekano intwaro mfatakibanza y'abatalibani yarashizeho amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru harimwo no gusaba ibimenyeshamakuru kwisunga uko abatalibani basigura amabwirizwa yabo ngenderwa ko y'idini rya kisilamu ihagarikwa ry'ibiganiro by'ijwi rya amerika na bbc rije mu gihe amakungu arushiriza kuremera abatalibani no kwiyamiriza ingingo bafata yo kwima abana b'abakobwa uburenganzira bwo kuja mu masomero
washington ijwi rya amerika
tuyarangirize mu yavugwa mu karere ka iraki na siriya igihugu ca iraki kiriko kirubaka uruhome rugitandukanya na siriya ku rubibe ivyo bihugu biba- bihana ni mu ntumbero yo kuzibira abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu iraki ivuga ko binjirayo guhungabanya umutekano umusirikare w'ipete rikuze wa iraki atashatse ko amazina yiwe amenyekana yavuze ko igice ca mbere c'urwo ruhome kingana n'ibirometero hafi cumi na bibiri kimaze kubakwa mu ntara ya ninewe muri ico gihugu ca irake mu gace k'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu mu kwezi kwa mbere mu ntara igenzurwa n'abayisilamu bo mu bwoko bw'abakirde abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu barataye barateye ibohero babohoza abagwanyi babo ibi vyarateye n'intambara yamaze iminsi itari mike ipfamwo abantu batari bake baharurwa mu gitigiri c'amajana abafungwa canke imbeho- imbohe benshi bakekwa kuba bahungira mu gihugu kibanyi ca turukiya mu gihe baba bariko barasugerezwa canke bagahungira mu gice co mu buraruko bwa siriya kize- kigenzurwa na turukiya igihugu ca iraki kivuga yuko mu gihe urwo rubibe rwo kubakwa abakora iterabwoba batoshobora kuronka aho bamenera
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abakinyi b'inkinamico mu rwanda basaba guhabwa agaciro no gusununurirwa ubuzima ikinamico zigahabwa agaciro leta ikagira ukuntu ibidufashamo ikagenda nyine ku buryo ubona umukinnyi w'ikinamico ntubone ko ari umuntu w'imburamukoro ibyo ngibyo byadufasha uyu ni umwe mu bakinyi b'utugenegene mu rwanda iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya amerika igisata kijejwe porogaramu yo kugaburira abanyeshuri bo mu mashuri mato mato mu burundi kivuga ko ibitigiri by'abana bagaburirwa mu mashuri y'intango bigenda vyongera gusa naho bimeze gutyo bamwe mu bavyeyi bahagarariye abandi ku mashuri basaba ko uyu mugambi wonozwa neza inkuru y'umumenyeshamakuru wacu thierry ndayishimiye ari kigali mu rwanda umugambi wo kugaburira abana watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi mu mashuri y'intango yo mu ntara zimwe zimwe zigize igihugu c'u Burundi utuma igitigiri c'abanyeshuri baheba ishure kigabanuka ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe ivy'ibifungurwa kw'isi pamu ritanguza uruganda rwerekeye guhimiriza no guhamagarira abafasha uyu mugambi mushasha bise home ground school feeding wishinze kugaburira abana ku mashuri mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'itatu ryatangaje ko kubura ibyo bafungura no gufungura nabi ari bimwe mu byatuma igitigiri c'abana baheba amashuri congerekana mbere n'indero yabo igatituka riboah bigirimana ajejwe porogaramu yo kugaburira abana mu mashuri akaba n'umuvugizi w'imfatakibanza mu bushikiranganji bw'indero mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru i bujumbura mu ntango z'iyi ndwi yavuze ko muri iki gihe hariko harakogwa isuzuma rigamije kuraba inguvu zikwiye kongererwa mu gushira mu ngiro uwo mugambi turavye amahangiro twihaye yo kugaburira abana kandi kugira tugire ico dufashije kugira umwimbu mwishure ugende neza kandi kugira ngo turabe yuko duciye eh, mu gusuma ivyo tugaburira abana mu mashure twobisumira mu makoperative canke amashirahamwe eh, y'uburimyi n'ubworozi Riboah Bigirimana asigura kandi ko kugira ngo uwo mugambi ushikwe ko ababyeyi nabo bagomba kugira ibyo baterera birimo gutanga amaboko yabo umuyobozi w'urwego rw'ababyeyi rugizwe n'abantu cumi n'umwe bahagarariye abandi ku ishuri rimwe ryo mu ntara ya Ngozi yabwiye ijwi ry'Amerika ko naho hari byinshi uyu mugambi wafashe byarafashije ariko hakiri imbogamizi nyinshi izo zikaba zirimo kubura inkwi zo gutekesha no kubura ababiteka ndetse akavuga ko hari n'igihe ibyo bifungurwa bibura agasaba ko byose byanozwa neza zirahari mugabo kandi muri centre ville nta nta makantine sikorera ntibafungura bafungura muri interiyeri ariko gusa nuko nk'intambwe nabonye zimwe zimwe nuko bitaza regiriye rema naho umuyobozi w'ikigo c'ishuri rimwe ryo mu ntara ya ngozi komine busiga yifuje ko duhindura amajwi yiwe yabwiye ijwi rya amerika ko hari n'igihe bamara iminsi bataronka ibyo byo kurya ikindi yavuze nuko iyo abana bariye bituma biga neza inyuma ya saa sita kuko bataba bafashe urugendo rutuma bagaruka barushe ibyo bafunguye ahubwo bakurikirana neza ibyigwa ariko ndagereranya iyo bihari n'iyo bidahari urumva ndabona ensano baka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibiharuro by'abana bagaburirwa ku mashuri byariyongereye nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bw'indero mu burundi aho byavuye ku bitigira birenga ibihumbi majana ane bishika ku bihumbi majana atandatu na mirongo itanu n'indwi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero riboa habigirimana avuga ko bagiye gukora ibindi byigwa byo kugira ngo ibibazo birimwo bivugutirwe umuti ndetse n'ibikenewe kongererwamo bikorwa tuzaca dufata ibyiyumviro byose byatanzwe dufatiriye ku ngingo shimikiro imwe imwe imwe imwe duca dukora integuro y'ibikorwa ku myaka ishika kuri ine bizokorwa kugira ngo turabe aho tujogajoga yuko hotera imbere gushika ubu intara zimaze kugegwamwo iyo porogaramu yo kugaburira abana mu mashuri y'intango zigera ku ndwi izo ni bubanza bujumbura cibitoke gitega kirundo muyinga na ngozi intumbero y'uwo mugambi akaba ari uguhimiriza ababyeyi kurungika abana bivuye inyuma mu mashuri kongera igitigiri c'abiga no kugabanya gufungura nabi mu mashure ivyo bikazotuma ababyeyi bose na cane cane abakenyezi bihatira gukora ibindi bikorwa vyo mu rugo badatewe umutima uhagaze nuko abana bataha bakabura ibyo kurya Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali Thierry Ndayishimiye urakenuye muri Uganda ibitigiri by'abagore bari mu myanya ikomakomeye muri leta wariyongereye mu bihe byaheze abagore benshi bo muri ico gihugu biyumvira ko kuva perezida Yoweri Kaguta Museveni afata ubutegetsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu umwanya wabo mu bibazo vy'igihugu wahindutse ariko none ibi bivuze iki ku bagore ba Uganda muri rusangi Ignatius Bahizi arasuzuma iki kibazo ejo bundi kuwa gatanu undi mugore yatowe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Anita Among abaye umugore wa kabiri uyoboye inteko ishinga amategeko yiganjemo igitsina gabo asimbuye nyakwigendera Jacob Olanya uherutse kwitaba Imana agiye kuvurirwa muri Amerika. Umugore wabanje kuyobora inteko ishinga amategeko ya Uganda Rebecca Kadaga yari kuri ubwo buyobozi hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu na bibiri na makumyabiri na rimwe. Uyu musha we akaba bitegerejwe ko azayobora iyi nteko ishinga amategeko kumara imyaka ine iri imbere. benshi mu gihugu bavuga ko perezida museveni aha abagore ubuyobozi cyangwa akagira uruhare mu ishyiraho ry'abagore mu myanya yo hejuru kuko bahora biteguye gukora ibyo ashaka na cyane kuburizamo ibitekerezo by'abatavuga rumwe nawe mu ijambo rye ry'ibanze akimara gutorwa nk'umugore wa kabiri ugiye kuyobora inteko ishinga amategeko ya uganda anita among yavuze uburyo agiye kuzayiyobora ati nzi neza ko inteko ishinga amategeko igizwe n'intumwa z'amashaka ya politiki atandukanye ndetse n'ibindi bitekerezo bitandukanye n'ibyayo nzakora ibishoboka byose kureba ngo habayeho uburinganire mu gutanga ibitekerezo kandi byose bizahabwa agaciro uganda nziza izaryohera buri wese hatitawe ku ishaka rya politiki ashigikira ni nayo mpamvu tugerageza kwegera amashaka yose kugira ngo dukorere igihugu cyiza igihe manda ye ya gatandatu yatangiraga mu mwaka ushize perezida museveni yahise ashyira abagore mu myanya ikomeye ya politike barimo visi perezida minisitiri w'intebe n'umwe mu bamwunganiye n'abandi barimo umufasha we janet museveni ho yongeye kugira minisitiri ushinzwe iby'uburezi hamwe n'abandi barenga kuri mirongo itatu yagize abaminisitiri muri guverinoma ye kugeza ubu mirongo ine na gatatu ku ijana by'abaminisitiri ni abagore ibi se byaba bihindura imiterere y'abagore muri uganda kandi byaba bivuze iki mu bijyanye no kwibohora kw'abagore mu gihugu lydia wanyoto ni ukuriye akanama k'abagore mu ishaka riri ku butegetsi rya nrm ati nyakubahwa perezida w'inteko musha anita among agiye guheraho undi mugore wahoze ayoboye inteko ishinga amategeko rebeka kadaga yagarukiye mu gukemura ibibazo by'abagore no kubatera imbaraga mu bijyanye n'amategeko na politiki kuba muri iyi myanya yo hejuru mu butegetsi bidutera gukora cyane no gutunganya ibintu nk'uko bikwiye kuko tuvuye kure cyane twe nk'abagore dushobora gutekereza ko twakoze neza mu gihe mu by'ukuri hari byinshi byo gukora imyanya dufite nk'abagore mu nzego za politiki n'ubuyobozi bw'igihugu muri rusange igomba kuba ihagije kugira ngo duteze imbere ubushobozi bw'umugore ariko abandi bagore bo babibona ukundi juliet musanase ni umwe mu bayobozi b'ishyaka rya fdc mu karere ka gisoro ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuri we ni amayeri ya politiki yo perezida museveni akoresha agaha imyanya ikomeye abagore bafite intege nke bakora ibyo ashaka byonyine hanyuma bikereka isi ko mu gihugu abagore babohowe uzarebe sitetimenti yo perezidenti yakoze ejo bundi uriya aneta amonga ari kuba sipika yavuze ngo we aramwumviraga ibyo amubwiye n'ibyo akoraga urumva iyo sitetimenti yari ifite ikintu kiremereye cyane ngo aranyumviraga ibyo mubwiye n'ibyo akoraga urumva ni ukuvuga ngo wa wundi ushobora kuba yamuhakanya ntiyamutekereza ukuntu tukuremetse ukuntu tubayeho umugabo iyo avuze ukora icyo avuze niyo kamere ubundi no muri umuco gakondo ntabwo wemerera umugore guhakanya umugabo nk'uko musanase abitangaza ngo abagore bameze nkawe badashaka kwemeza ibintu byose byaba byiza cyangwa bibi bashebuje abategetse gukora nta mwanya bafite mu butegetsi buriho ubungubu ntabwo iyo mvuze ngo abagore niko turemetse tugendeye ku muco karande n'ibindi byose ntabwo bivuze ngo bose ni gutyo bameze ngewe nkanjye musanase ntabwo wambwira ngo nkore ikintu kidakwiriye kidasobanutse ngo ncyemere ngikore ngo kubera ko ndi gutinya kuguhakana hari abantu baremetse gutyo ariko nitwe bake nitwe bake ukurikije umubare mbe ukoze ubushakashatsi wabona nka batanu ku ijana cyangwa icumi ku ijana bameze nkanjye musanase batakwemera gukora ibidashyitse kubera ubuyobozi bubategetse ngo babikore ntabwo byashoboka ntakubwiza ukuri ko bitashoboka kuko iyo uhakanyije nyine baba nk'abaguciye kubera ko uhakanyije ibidashyitse bakakureba nk'umwanzi bakaguca bakagukora mbere bakumva batakwiyegereza kubera ko bazi ngo ntibagira icyo bavuga ntabwo uremeranya nacyo kandi aricyo bashaka nubwo uganda iri mu bihugu bifata umwanya wa mbere bifite abagore benshi mu myanya ikomeye y'ubutegetsi hari ibindi bihugu byo ku mugabane wa afurika ndetse no mu karere nk'u rwanda biri imbere mu bijyanye n'abagore mu butegetsi mu nteko ishinga amategeko no mu yindi myanya y'ubuyobozi icyakora abasesenguzi b'ibya politiki bavuga ko kugira abagore benshi mu myanya ikomeye muri afurika bigamije gushimisha ibihugu by'abaterankunga bibisaba mu rwego rwo gutera iyo nkunga ngo ariko kandi n'abayobozi b'ibitugu muri afurika akaba bakoresha ikarita yo kubohora abagore kugira ngo babone inkunga yabo ya politiki mu gihugu no kugira ngo bagaragare nk'abubahiriza amahame ya demokarasi ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nanabicaye ku masonga nk'itangura abakinnyi b'inkinamico mu rwanda basaba ko leta yobaha agaciro ntibafatwe nk'abantu baciriritse ejo kwa mungu niho hari ko hahimbazwa umunsi wahariwe inkinamico eric bagira ubusa adufitiye ibindi kuri ino nkuru
abo mwumva ni abakinnyi b'ikinamico mu itorero umurage rikina amakinamico atandukanye hano mu rwanda aha barakinira ku kamonyi mu majyepfo y'u rwanda baratanga ubutumwa bureba umuryango nyarwanda kuri uyu munsi tariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa gatatu isi yose zirikana akamaro k'ikinamico mu muryango ikindi umugore wanjye yigize ingare umuyobozi igitifu akagari umubaza amakuru yose arayaguha ku murongo umugore wanjye bwana evariste twagirayezu rwa mugenza akina mu matorero atandukanye kuri we ikinamico isobanuye ikintu kinini mu buzima bwe no kuba mwumva ikinamico kuri nge ni ubuzima ndabivuga ntyo kuko niho iyo mbamo umunsi ku wundi nibwo buzima bwanjye kenshi navuga ngo uh, amasaha menshi nkunze kuba ndimo ni nacyo kintu mba ntekereza urumva harimo gukina hakabamo n'imico gukina imico itandukanye uh, kuba mbyiyumvamo hanini umuntu aba agamije kugira ngo uh, atange ubutumwa buciye mu ikinamico ni ukuvuga ngo ikinamico kuri njye ni ishuri rishobora kwigisha imbaga uh, nyamwinshi kuko uh, ushobora kumva ubutumwa ushobora kuvugira ushobora gutambuka mu ikinamico wenda bwavuzwe nanjye cyangwa na bagenzi banjye bakabyumva ko koko cya kintu gishobora kuba ari cyiza cyangwa ari kibi ni ukuvuga ngo mu mico ikinamico ni ubuzima ikinamico ni ishuri kuri bwana twagira yezu wahoze akora umwuga w'itangazamakuru ubu akazi k'itangazamakuru yagateye umugongo mikoro ayiharira abanyamakuru bagenzi be ayoboka amakinamico yabwiye ijwi rya amerika ko yasanze ari bwo buryo bumufasha kubaho neza twagira yezu asaba ko rimwe na rimwe aba ashobora kubona umukinnyi w'ikinamico bakabihuza n'ibyo avuga mu makinamico aho gukurikira ubutumwa bukubiyemo bagombye guhindura imyumvire hari abantu bazi ko ikinamico umuntu ubikina ariko aba ari ntibumve yuko ari mesaje ari ubutumwa arimo gutanga birashoboka ko ubutumwa wakinnye ikinamico ashobora gusanga ariko wowe umeze bikaba ngombwa ko nawe wenda hagiramo impinduka cyangwa se ugasanga akinnye ibintu wowe bitakubagamo muri make abumva yuko ikinamico wenda ishobora kuba idafite akamaro abo ngabo navuga ngo ntabwo ariko bimeze kuko ikinamico dutangira nakubwiye ngo ni ishuri ishuri umuntu ajyamo akiga rimwe kongeraho rimwe akiga ubumenyamuntu akiga ibindi bintu bitandukanye akiga ubumenyi bw'isi rero ni ukuvuga ngo ikinamico ni ishuri kandi ishuri ririmo amasomo akomeye kandi amasomo ari mu ngeri zose z'ubuzima kuri madamu clementine w'imana nawe uzwi mu makinamico atandukanye akavuga ko gukina ikinamico uretse no kuba ari akazi kamutunze binamufasha kubaka igihugu cyamubyaye nsohora ijambo ariko zizagera ku bantu benshi ni ukuvuga ngo nakitinga kugira ngo habeho reakisiyo runaka kandi reakisiyo mbangamije ahanini ni ripositifu mbangamije ko abantu ibibi bihinduka muri sosiyete yacu ibyiza kandi bigakomeza guhabwa intebe bikigira imbere mesaje yanjye nuva ntera ibuye rimwe nkica inyoni nyinshi ubwo rero ku ruhande rwanjye nuva ndi inyenyeri ya rubanda biramfasha kandi bimfasha nanjye ubwanjye kwigarukaho kuko ntabwo watanga icyo udafite abakina amakinamico kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana akamaro k'ikinamico igira ku muryango bagashimira ko umuryango w'abibumbye wabazirikanye ugashyiraho uwo munsi bagasaba ko ababumva bajya babarushaho kubaha agaciro niba hari ubundi buryo byakorwa ikinamico zigahabwa agaciro bakaduha agaciro tukamobiriza tukagira gute leta ikagira ukuntu ibidufashamo ikagenda nyine ku buryo ubona umukinnyi w'ikinamico ntubone ko ari umuntu w'imburamukoro ibyo ngibyo byadufasha ku rwego rw'u rwanda uyu munsi wahariwe kuzirikana agaciro k'ikinamico ntabwo ruwizihiza gusa rukunze kwifashisha amakinamico muri gahunda nyinshi zireba rubanda kugeza ubu umubare wa nyayo w'abakinnyi b'ikinamico mu rwanda ntuzwi kugeza ubu kandi mu rwanda harabarurwa amatorero y'ikinamico arenga makumyabiri abarizwa mu rugaga rwanda performing arts federation eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ageze ubu mu gisata ca sport nayo tuyahereye mu Burundi hari inkino za basketball zo kurondera imirwi izo kwitabira ihiganwa ry'u Burundi bwose muri basketball zisigaje urukino rumwe rw'ikirarane zikarangira urwo rukino ruzohuza Dinamo na Kern Dinamo idatsinze ntizitabira iryo higanwa imigwi y'urunani na New Star ikaba ihejeje izo nkino inganya amanota Desire Hatungimana yabiduteguriye muri izo nkino za basketball kuri uno w'imana urukino rwari rwitezwe n'abantu benshi gusumba izindi ni urwahuje urunani na dinamo rwagiye kurangira urunani rutsinze ku manota mirongo inani n'icyenda kuri mirongo itandatu n'atandatu olivier ndayiragije amenyereza dinamo amenyesha ko hakiri byinshi byo gukosora mu mugwi wiwe kugira bashobore gushikira intsinzi twe twabuze vivasite na efikasite muri atake kuko hari amapaniye twaronka ntitwinjize ama rero habuze n'injyana kombativite muri defanse yacu ubwabo bana ensemble abo twabonye bakinye twabonye ko ari ingorane muri kuri pivo ubwabo naco nyene umuntu yashaka gukosora twaramwe twokina mu match afurika mu gihe imigwi yindi yasozereye inkino zayo dinamo iracafise urukino izokina na kerne irutsinze igashobora kuzoronka amahirwe yo kubandanya mu higanwa ry'uburundi bwose olivier ndayiragije amenyesha ko urwo rukino umuntu wese ari muri dinamo azi icyo rumaze twabonye amakosa ayo tuzokosora amanakeri nitwara ingene ya kinyejo tugenze rero natwe twitegure kubona umva ni match ya capitale pour nous tugereza kutsinda rero tugereza kugondera iyo nuze turabe ko twitsinda Kayishari Patrick Ngwije uruvugo amenyereza umugwi w'urunani yarangije iryo higanwa ryo kurondera imigwi izo kini higanwa ry'u Burundi bwose ari mu kibanza ca mbere aratubwira ingene izo nkino zirangiye yazibonye Ajemo usanga imwe mumenyereza ndashima cyane kuko bagera bateguye iri higanwa kubona ko ari higanwa ritwereka revo tugeze y'umukino y'iki byadufasha gukosora ndusiri yengera inka bamenyereza bashaka n'abakinyi bariyo amadefete par exemple la defete twarose ya fapace twaronka muri ligue byadukuta shore cyane kugira turabe ko twari ikombe cya ligue ariko numva ko ni nka precision twakoze nziza idufasha ko tuzokina ligue ariyo idufasha gusohokera igihugu ubaye uwa mbere uwo mumenyereza yaciye mu migwi ya rege na tigers mu gihugu cy'u rwanda aremeza ko ihiganwa rya basketball mu burundi rikomeye naho ribuze ibibuga vya kijambere ni urwego rukomeye cyane urabona ko ndabyo naragerageje nari ngaha ndi mu rwanda naragerageza kureba mu maci y'umwaka uhetse ariko urabona ko harimo basiketi nziza kandi irimo ishaka ryinshi urabye ni imikino twahora dukina urabona ko biguma vyevuriwa cyane urabye n'abayoherezi cyane noraba nko mu rwanda no ngaho urabona ko abarezi babikina mu gihe atari ikibuga dufite cyiza gisakaye ubona abantu baza ngo bakuzuba bagatara amasaha novuga ko biri ku rwego rwiza cyane rushimishije mu zindi nkino zabaye new star yatsinze kerne ku manota mirongo itanu n'umunani kuri mirongo itanu n'atatu remesha itsinda mutanga united yorohewe cyane ku manota mirongo umunani n'ane kuri mirongo ine n'indwi nayo muzinga ikaba yararonse intsinzi yayo ya mbere mu nkino umunani aho yatsinze jimukana ku manota mirongo icenda n'abiri kuri mirongo umunani na rimwe mu kurindira urwo rukino rw'ikirarane rwa dinamo imigwi ya muzinga na mutanga united iramaze kumenya ko itazitabira ihiganwa ry'uburundi bwose umugwi ugira gatatu ukazomenyekana mu mpera y'ino ndwi dutanguye muri basketball kandi mu gikombe cyatunganijwe n'ishyirahamwe planet media mu ntumbero yo guteza imbere ihiganwa ry'abigeme urukino rwa nyuma rwahuje young sisters yo mu ntara ya ngozi ikaba yatanye mu mitwe na regazel umugwi wo mu gisagara cya bujumbura uwo mugwi w'ingozi ukaba watahukanye igikombe utsinze regazel amanota mirongo ine n'indwi kuri mirongo itatu n'atatu kuri uno w'imana harabaye ihiganwa ryo gusiganwa n'imodokari mu kiyaya c'imbo aho umudereva bukera valerie afatikanije na ketian ital bakoresheje imodoka yabo yo mu bwoko bwa subaru impreza babaye aba mbere hari hahiganywe abadereva cumi batandatu bakaba aribo bonyene bashoboye kurangiza iryo higanwa desiratunga imana kigali ijwi ry'amerika aho imikino na siporo tuyabandanirize mu rwanda na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mukino rero cya basketball shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje ejo ni kuwa gatandatu muri kigali arena i remera habereye umukino wa karundura wahuje amakipe abiri y'ibishyitsi muri basketball yo mu rwanda ariyo patriot basketball club na reg basketball club mu duce tubiri twa mbere tw'uyu mukino watangiye isaa mbiri z'ijoro ikipe ya reg basketball club niyo yari iyoboye ibikesha abakinnyi bayo b'intyoza barimo engelbert berek erikaje olivier shyaka na jean jacques wilson shozwa byose n'umukiza aya makipe yagiye kuruhuka ikipe y'ikigo cy'igihugu gishinzwe irebana n'ingufu ifite amanota mirongo ine n'abiri kuri mirongo itatu ya Patriot Basketball Club mu duce tubiri twakurikiyeho ibintu byahinduye isura abasore ba Patriot Basketball Club bagarukana imigambi mishya bakuramo ikinyuranyo ndetse banarenzaho ku buryo umukino warangiye Patriot ari iri imbere ifite amanota mirongo irindwi kuri mirongo itandatu n'atatu iyi nsinzi y'ingirakamaro Patriot Basketball Club yikesha umurava n'ubwitange abakinnyi bayo bagaragaje barimo Diedone Ndizeye Tom Wamukota Aristide Mugabe na Steve Hagumintwari tugeruke mu mikino ihuza abakozi ikipe y'ikigo cy'igihugu cyibarurisha mibare ikubutse muri Algeria aho yari yaragiye guhagararira u Rwanda mu marushanwa nyafurika iyi kipe yaserutse umupira w'amaguru yagerageje kwitwara neza kuko yashoboye kugera ku mukino wa nyuma ikaza gutsindwa n'ikipe ya kondori yo muri algeria ibitego bitatu kuri kimwe umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino y'abakozi mu rwanda arpst ariwe mpamotieri tigos wari uhagarariye intumwa z'u rwanda muri algeria avuga ko aya marushanwa yagenze neza kandi ngo nta gihindutse iyi mikino y'abakozi ku rwego rwa afurika izabera mu rwanda mu mpera z'uyu mwaka mpamotieri tigos arashimangira kandi ko imitegurire y'amarushanwa ahuza amakipe y'abakozi mu rwanda igenda irushaho kunozwa ku buryo buri mukinnyi aba afite ikarita ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda uburiganya ubundi mbere iyi mikino yacu twakoraga karite isanzwe y'urupapuro tugashyiraho ifoto ku buryo umuntu ashobora nko gufata ifoto akayishyiraho agakenera ku ikarita itari akongera akayihunda ariko guhera muri bibiri na cumi n'umunani na cumi n'icyenda dukora ikarita imeze gutya buri mwaka turayihindura nk'indangamuntu tuba dufite ikigo cyatsindiye isoko kikadukorera amakarita kandi kugira ngo tugukorere ikarita nuko tubanza kureba niba ufite kontara y'akazi niba watanzwe kuri lisite ariko ufite na kontara y'akazi cyangwa ibaruwa y'ubwakazi ku bakozi ba leta iyo dusanzwe ubyujuje ese ijana bikontorora na komite tukabikontorora tukagukorera ikarita imeze nk'iyi nta muntu wapfa kuyigana ngo abishobore dusoreze mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa aho batangaza ko umutoza mushya w'ikipe y'igihugu Amavubi ari hafi kuboneka ubuyobozi bw'iri shyirahamwe bwamaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abatoza bazatoranywamo uzasimbura amashami Vincent warangije kontaro y'akazi kuri uru rutonde turasangamo umufaransa Alain Gires umunyanigeriya Sande Olise umunyamisiri Hossam Mohamed El Badri hakaba n'umwongereza Stephen Constantine wigeze no gutoza u Rwanda igihe gito agahita asezera yari Claude Munyandinda i Kigali ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo byari biremeshejwe na joe diane ninahazwe dushimira abagize uruhara mu itegurwa ryavyo muri bo harimo diodone cubahiro yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha